Baga nagaan sagalee Amerikaa afaan Oromoo caqasuu jirtaniif dhiyaadha. Sagalee Amerikaa afaan Oromoo wixataa haga jimaataa galgala sa'aatii lamaa hanga sa'aatii sadiitti mitirabaandii 22,25,31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan itti jalqabna. Wixata Muddee saddeet bara kum lamaaf digdamaa ansoora ala keeti. Kopheerraa keessaa tokkummaan mootummoota namkum hedduu lola Tigraay baqate gargaaruu fi akka Itoophiyaan karaa seenanii uummataan gargaaran bantuuf gaafachuu jira. Waraanni Suudaan lafa Itoophiyaa irraa wallaban gam tokkoon seenaa keessa jira. Finfinneetti barnoota koronaa jedhaniitiin dhaaban kaanitti deebi'uu jiran. Bulchiinsi akka barattooti waan ogeeyyotii fayyaa jedhaniin gidansaa qalbii tokkoon caqasan gaafatan. Hawwaannis waan nyaata barbaada Afrikaa irra Marokkaani naannoo Oromiyaa naannoo Sumaaleetii fi naannoo uummattoota kibbaatiin gadduutu jira. Ministeerri qonnaa illee itti qophoomnee jedha. Waan arsanitti hin keessaa tokko oduu tasaan tujubeen nutti.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo duulli waraanaa dhaabatus hojiin seera eegsisuu kan xumuramu garuu hoogganoonni wuhaat murtiitti yeroo dhiyaatan qofaa jechuudhaan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa dubbataniiru. Kunis guyyoota murtaa'e keessatti xumuramuu danda'a jechuudhaan miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaaf hoogganaan waajjirichaa obbo Binnaalf Andu'aalam raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan hanga ammaatti injifachuu isaa hin simanne wuhaat tooftaadhaan boodatti deebi'uu isaa ibsaa jira jedhan. Obbo Binnaalf yaadawwan akkasiif riphxee loltummaan yeroo dheeraaf turuu mala tilmaama jedhu garuu fudhatama dhabsiisaniiru.
በሀገር ክደት የተሰማራው የህወሓት ቡድን ከመጀመሪያው ጀምሮ ምን አይነት መግለጫዎች ሲሰጡ እንደነበረ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ይመስለኛል።
Ganiinsa biyyaa irratti kan bobba'e gareen wuhaat jalqabumarraa ibsa akkamii kennaa akka ture martinuu kan quba qabu natti fakkaata. Duulli sun erga jalqabee qabee adda waraanaa mararratti haleellaa irratti raawwatameef injifatamuu isaan mudate yeroon itti simatan jira jechuun hin danda'amu. Dhugaan lafa jiru garuu kana. Hanga dhumaatti maqaleen to'annaa jala hanga ooltutti ibsi isaan kennaa turan aksuumiin deebinee qabanne bakka kanaatti haleellaa raawwanne murna waraanaa gasii barbadeessine ka jedhu uumanii odeessaa turan. Kun ta'e jedhee uummata dogoggorsuuf Hawaasi addunyaas waraanichi akka itti fufee jiru akka hubatu isaan immoo injifannoo gonfachuun itti fufuu isaanii fakkeessuuf kan afarfame olola sobaati. Yeroo ammaa humni isaanii bittinnaa'e lolli waraanaan geggeeffamu guutummaan akka dhaabatu ta'eera. Kan hafe hojii poolisiiti poolisiin kanneen dhokatanii jiran qabee murtiitti dhiyeessuuf hojjetaa jira jedhan. Wuhaat shororkeessummaan akka himatamu waamichi dhiyaataa jiraachuu ka tuqan hoogganaan waajjirichaa. paartiin biyya bulchu badhaadhinni murtii dhumaarra akka hin gahin ibsaniiru. Gama biraan waggaa soddoma waan ta'uuf ka'aa kan ture gaaffiin eenyummaaf bulchiinsa daangaa karaa seeraan deebii akka argatu koreen raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa murteessuusaa itti gaafatamaan waajjirichaa ibsanii jiran. Koreen hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa sadaasa 25-26 walga'ii guyyaa lamaaf geggeessaa ture xumuree jiraa jechuudhaan Iskindar Fireew gabaaseera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed garee fincile kan Tigraay gaarreen naannoo Tigraay keessa riphxee loltummaatti bobba'uuf dandeettii qabu ka jedhu fudhatama dhabsiisaniiru. Loltoonni federaalaa magaalaa Maqalee paartii biyya bulchu Uwwahaat harkaa fudhachuudhaan to'achuunis ibsamee jira. Hoogganoonni Uwwahaat garuu adda waraanaa naannoo Maqalee jiru adda addaa keessatti lolarra jiraachuu beeksisan. Hayyoonni Itoophiyaa tarkaanfiin humnaa naannoo gaanfaa Afrikaa keessaa nageenya akka hin jiraanne godha sodaa jedhu qabaachuu isaanii ibsaa jiru. Malli quunnamtii adda citee waan jiruuf hojjettoonni gargaarsaaf sabaa himaaleen gama seenuun murtaawaa waan ta'eef jecha lola gama maraan geggeeffamu mirkaneessuun hin danda'amne jechuun rooyitars gabaaseera. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi gaanfaa Afrikaa keessaa kan baane ibsamee jira. Pireezidaanti Tiraampiif ministiriin ittisaa yeroo fi kallattii kennaniin humnoonni Yuunaayitid Isteetsiif waaltaa ajajaa Afrikaa deebisuun gaanfaa Afrikaa keessa ni buufatu jechuudhaan ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan waaltaa ajajaa Afrikaa. Jeneraal Isteefan Taawunsan beeksisaniiru. Lakkoobsi humnoota keenyaa akka Somaaliyaa keessaa akkaan gad xiqqaachuuf jira garuu humnoonni Ameerikaa naannoo sana keessa ni turu. Kanaaf hojiin keenyaaf murannoo nuti michoota keenyaaf qabnu hin jijjiiramne jedhan. Hidhata Alqaayidaa kan qabu Alshabaab irra dhiibbaa kaa'uuf michoota keenya gaanfaa Afrikaa waliin dantaa keenya waliiniif hojjechuu itti fufuudhaan Yuunaayitid Isteetsi gaanfaa Afrikaaf Somaaliyaa keessatti cichoo qabdu itti fufti jedhan. Innaa barbaachisetti yoomiyyuu taanaan naannoo kam keessatti iyyuu hatattamaan dandeettii deebii kennuuf qabnu mul'ifnee jirra jedhaniiru. Kunis hin jijjiiramne jedhanii tarkaanfiin kun dhiisanii bahuuf tattaaffii keenya Addaan kutuu utuun taane tattaaffii keenya gaanfa Afriikaa itti fufuuf tooftaa tolfame jedhaniiru. Waraanni Sudaan lafa qonnaa falmisiisaa biyyattii ka naannoo waraanaan bututte Tigraay cinatti argamurra buufachuu itti fufee jira. Mootummaan Sudaan waa'ee sochii waraanaa laalchisee yaada tokkoyyuu bakka hin kennine kaartuumirra naabaa muhaddiin gabaaseeraa jaallanne dhiyeessa.
Humnootiin Sudaan lafa qonnaa Itoophiyaa waliin waldaangessetti kamisa darbee seenanii ergasii lafa waggoota 25 caalaaf milishoota Itoophiyaan qabamee tureetti babal'ifachaa jiru. Lafti kunis waggootii hedduuf Itoophiyaaf Sudaan gidduutti walitti bu'iinsa uumaa ture. Gareen hidhattoota Itoophiyaa kanneen shiftaa jedhaman waggaa waggaan baatii oomisha keessa iddoo sana sossoo'u lafa qonnaa fashaaqaa fi iddoo biraa kan Sudaan kan kooti jetturraa oomisha hatu aangawaan nageenyaa kan eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate biyoo'eef akka ibsetti humnootiin sudaan lafa sana too'atanii jiru.
بدا انتشار للجيش السوداني شرق بركة نورين هي أصلا أراضي سودانية جيش الأثيوبي للآلات الحصلت waraanni sudaan barkaat nooreeyin gama bahaatti bobba'ee jira iddoon kun dur kan sudaan ture amma waraanni itiyoophiyaa walitti bu'iinsa tigraay keessaan qabamee waan jiruuf waraanni sudaan lafa kana deeffachuuf carraa kenneef jedhan baatee bila darbe milishoonni itiyoophiyaa magaalaa qadariif gama bahaa gandeen marsanii jiran haleeluun sibiilota shan ajjeesanii waraana sudaan hedduu ajjeesanii kaan madeessan. sudaan haleellaa kana balaaleffachuun mootummaa itiyoophiyaatu milishoota kana gargaaraa jetti xiinxalaan kaartuum keessa maadheffate moyaaddeen jibril naannoo sana dhiyeenya kana daawwatee ture.
هذه الخطوة لا أتوقع أن يعلق عليها أي أي طرف باعتبار أن أديس أبابا هي مشغولة الآن بأوضاع داخلية sochii humnootiin sudaan gochaa jiran irratti biyyoonni lameen yaada kan kennan natti hin fakkaatu itoophiyaan dhimma guddaa to'achuu qabdu of harkaa waan qabduuf sudaan waliin walitti bu'uu hin feetu jedhan sudaan baqattoota itoophiyaa kanneen wal waraansa tigraay keessaa dhiyeessan keessummeessaa jirti baqattoonni kun kuma afurtamii sadii kan caalan yoo ta'u mooraa sudaan sadii keessa buufatan. dhaabni baqattootaa yookaan UNHCR akka tilmaamutti torbanneen xiqqoo fuullee keenyaa keessa lakkoofsi baqattoota kanaa kuma dhibba tokko ga'uuf jira.
Gaanaa keessaa filannoo pirezidaantummaaf ka paarlaamaaf sagalee kennuun jalqabamee jira. Kaadhimamtoonni kudha lama pirezidaantummaaf dorgoman iyyuu dorgommiin sun kan aangoorra jiran pirezidaanti Naanaa Akuufo Adoof pirezidaantii duraanii Joon Mahamaa gidduutti geggeessamaa jira. dorgommiin kun namoota lamaan gidduutti erga bara 2012 innaa mahamaan akuufoo addoo injifatanii bara 2016 keessa immoo akuufoo addoo deebisanii injifatanii qabee yeroo sadaffaaf geggeessamuu isaati. Dubartoonni sadii kaadhimamtoota akuufoo adoo waliin dorgoman kudha tokko keessa turan. Caasaan oduu Koongoo keessa maadheffate qorannaa dhiyeenyaa tuquun akka gabaasetti pirezidaant akuufoo addoo sagalee xiqqoodhaan mahamaa dursaa jiran. kaadhimamtoonni lamaan dinagdee guddicha biyyattii sababa koovid kudha sagaliin miidhame bakkatti deebisuuf waadaa seenaniiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biriteen jala bultii duula talaalli koovid kudha sagalii jalqabuu geessee jirti. Hojjettoonni tajaajila biyyoolessaa biyyattiif maanguddoonni waaltaa eegumsa fayyaa keessa jiraniif kanneen isaan kunuunsan kibxata borii talaallii kaampanii dawaa Ameerikaa guddicha faayizariif ka jarmanii baayoteek waliin ta'uun qopheessan isa jalqabaa fudhachuu eegalu dhaabbati waa'ee eegumsa fayyaa to'atu kan mootummaa talaalli sana erga raggaasisee booda ture kaka'umsi jalqabaa hojiirra kan oole kunis biriteen uummataaf talaallii kennuudhaaf biyya gama dhiyaa keessaa isee jalqabaa ta'uuf jirti talaallii kennuun kun kan mirkanaa'e erga yaaliin isaa dhibbarraa harki sagaltamni milkaa'aa ta'uunsaa beeksifame torbanneen booda biriteen talaalliiwwan kaampanii faayizariif baayoteek doozii kuma dhibba saddeet kan argatte yoo ta'u kunis kan isheen bitatte miliyoona afurtama keessaati. Firiijii qorri isaa digirii seelseesii torbaatamaa gadi keessa taa'uun waan irra jiraatuuf talaallii kana erguun haalli isaa ulfaataadha. Caasaan oduu Biriteen akka gabaasetti mootittiin biyyattii maanguddoon waggaa sagaltamii afurii Elizaabeetiif abbaan warraa isaanii kan umriin waggaa sagaltamii sagalii mootichi Filiip amanamummaa talaallichaa uummataaf mirkaneessuuf innaa tallaalaman kan beeksisuuf ta'an ta'uun ibsameera. gama biraan waaltaan hindii seeram yuunivarsiitii Ooksfoord waliin ta'uudhaan kaampanii dawaa Biriteen Astraazaneekaadhaan oomishamaa jiru talaalli COVID-19 haala yeroo hatattamaaf gargaaramuuf gaaffii dhiyeessee jira. Warshaan dawaa oomishu guddichi kan addunyaa siiram sababaa talaalliin Astraazeneekaa qorra digirii seelseesii lama hanga saddeetii qofaa keessa turuu danda'uuf kan faayizariif baayoteek caalaa kan Ooksfoord simatee jira. pirezidaantiin indoneeziyaa jooko widoodoo talaalli vaayirasii koronaa chaayinaan oomishame biyya isaaniitti ergamuu dilbata kaleessaa ibsaniiru talaalliin sun indoneeziyaadhaan qoratamuusaaf mootummaanis uummata miliyoona dhibba lamaaf miliyoona torbaatama tallaaluuf qophii xumuraa jiraachuu beeksisan yuunaayitid isteetsi keessaa kanneen qajeelfama eegumsa fayyaa to'atan talaalli faayizariif baayoteekiin kan yeroo hatattamaa kennuuf hayyamuu murteessuuf kamisa dhuftu kan walga'an yoo ta'u walga'iin inni itti aanu immoo torban booda kaampanii dawaa ameerikaa keessa maadheffate moodernaadhaan talaalli qophaa'aa jiru irratti mari'achuuf jiru ministiriin tajaajila eegumsa fayyaaf namoomaa aleks azaar dhaabbata oduu fooksiif dilbata kaleessaa akka ibsanitti bulchiinsi nyaataaf dawaa yuunaayitid isteetsi talaalli faayizar yoo raggaasise ogeessonni eegumsa fayyaa talaallii sana sa'aatilee keessatti dhukkubsattootaaf kennuu jalqabu jedhan. Aangawoonni kutaa Yuunaayitid Isteetsi kan Joorjaa keessaa pirezidaanti Doonaald Tiraamp filatamaa pirezidaantummaa akka ta'an Joo Baayiden shiraan filannoo kutaa sanaa injifatan jechuudhaan himannaa isaan dhiyeessan fudhatama dhabsiisan. Aangawaa dhimma filannoo gameeyyii kan kutaa sanaa akka ta'an Biraad Raafensberger dhaabbata oduu ABC'f torban kana ibsa kennaniin akka miseensa garee Rippaabilikaanii safuutti cichu tokkotti Tiraamp kutaa Joorjaa keessatti injifachuu dhabuu isaaniitti gaddeera garuu. uummati joorjaa filateera kanaaf sagalee uummataa kan jijjiiru hin jiru jedhan tiraamp sanbata darbe riippaabilikaanticha bulchaa joorjaa biraayan keemp qaama seera tumtootaa kutaa sanaa walga'ii addaa waamuudhaan sagalee kenname jijjiiraniis sagalee filannoo calaluuf kutaa sanaaf kenname tiraampiif akka kennan kan gaafatan yoo ta'u kun ta'eeyyuu sagalee baayidan argatan dhibba sadiif ja'a kan tiraamp dhibba lamaaf soddomii lama filannoo sana jijjiiruuf ga'aa miti. keemp gaaffii tiraamp fudhatama dhabsiisan baayidan filannoo sadaasa sadii geggeessameen kutaa joorjaa sagalee caalmaa kuma kudha lama argachuun injifatan tiraamp sanbata galgala hiriira mormii joorjaa keessatti waamuudhaan keemp injifannoo baayidan gamasitti argatan jijjiiruu diduu isaanii qeeqanii jiru tiraamp bahii filannoo sanaa mormuuf falmii geggeessan kan itti fufan ta'uu dubbatan dhumarrattis oduu ispoortiif gara sooraattan isin dabarsa.
Jalamatuu ispoortii qabaabduu sanitti Kalee Valeenshiyaa Ispeenitti namkuum hedduu dorgommii kiiloomeetirii 21tiif wayii jedhaniiti walitti gad lakkisan. Namni aga tokko nafum didiriirfachuuf dorgoma. Atileetotii bebeekamoon ammoo maqaa ofiitiif badhaasaallee argachuuf jedhaniitiin dorgoman. Ganzebe Dibaabaa ittuma awwaarsiteet rikoordii haaraa moote. Dhiiran ammoo atileetii keenyaa Kiboot Kaandiitti namcufaaf jala jesseetiin rikoordii haaraan ammoo wayeetiin mootummaan galate. Warri isa ta'anii tokko haga afurii baay'ee cuftiniyyuu rikoordii haaraa argate. Kaandiin namgana 29ti rikoordii namni biyyisa Jeefrii Amroor ganni tokkoon duratti Kopenheegenitti moo'ee caaleetiin maratoonii kiiloomeetirii 21f wayii tana daqiiqa 57tiif sekondii 32tti moo'e. Namni isa taanee lammeessoo baay'ee immoo nama Ugaandaati nama gannaa 24tti Kiplimoo jedhan. Gam dorgommii nama uwwaa yookaan ammoo dubartiiti namni Ganzabee Xaaneetiin lammeessoo ta'e atileetii Keenyaati Sheela sadeessoon nama Itoophiyaati Sanbalee Tafariiti afreessoon nama atileetii Keenyaati shaneessoon nama Ameerikaati. Qamxaaniin ammoo dhaabbii atileetiksii addunyaa kophee faashinii haaraan hojjetan piroototaayip akka atileetota itti dorgomuu danda'an kalee hajaji dorgommii akkana irratti kophee ittiin dorgomaniif ittiin dorgomne eeyyamaniif hin eeyyamne jira keessattuyyuu kophee jaliisii yabbuu guddaa qabin eeyyaman yabbuun kophee tana jalaan miilimeetirii afurtama caaluun malla atileetiin keenyaa haa tokkeessoo bakunine kophee jalii ispoonjii yabbuun isii miilimeetirii soddomii sagalii kanaan dorgome kopheen sunillee guddoo gargaarti. NFL dorgommii harkaaf miila Ameerikaatti jiran taphalee guyyaa dheengaddaatiin gareen Raams garee Kaardinaal 38-28 Paakers Eagles 30-16 gareen Patriots garee Charge 45 duwwaan gareen Chiefs garee Bronco 22-16 torban 18 keessa jedhanii torban 4tti afurmachuuf dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ingiliiz Ingilish Premier League illee itti jiran torban 11 keessa jiran Chelsea Leeds United 3-1 Manchester United West Ham 3-1. Crystal City West Brom 5-1 waan digar siifti illee. Taphaan irratti Zahamii fi Benteken goolii lam lam galfatan. Leicester City illee Sheffield United 2-1 moote. Arda Brittany fi Southampton waliin taphata. Torban kudhan tokkeessoo keessa jiran Tottenham qabxii 24 dur jirti. Liverpool fi Chelsea lammeessoof sadeessoo jirti. Tottenham Arsenaal lamaaf duwwaan mootetti qupheette sadarkaa tokkeessoo rubuuti. Kun ispoortii gabaabduun tanu.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Via afaan Oromoo jaqasuu jirtan. akka tokkummaan mootummootaa jedhutti Itoophiyaan karaa gargaarsaan kennan banuu baattee jennaan namni kumni hedduu lola Tigraay baqate naannoo sun seenanii gargaaruun dhiba Liisa Shilaayinitti ergee calannee nutti.
Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa roobii darbe jaarmayoonni gargaarsaa naannoo dhaqqabuuf rakkisaa ta'an dhorkaa malee akka seenaniif waliigalanii turan. Kunis hojiirra ooluuf ka jiru yoo ta'u gargaarsi dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessa karaa itti dhaqqabutu banamaa jedhameetu. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhutti akka haalli mijateen hojjetoonni isaa bobba'uuf qophiin eegaa jiran. Dubbi himaan jaarmayaa kanaa yookaan WHO Tariq Jaasareevich akka jedhanitti walitti bu'iinsa uumameen caasaan tajaajila eegumsa fayyaa diigamee jira.
will uh, that will impact programs uh, of immunization, of uh, disease control, surveillance, and other issues. So, uh, so it is really important as soon as the, the access.
Kun ta'uun sagantaa tallaalii to'annaa dhukkubootaa hordoffii gaggeeffamuu qabuu fi dhimma kanneen biroo irratti dhiibbaa qabaata. Kanaaf akkuma karaan banameen hatattamaan dawaalee barbaachisoo ta'an kan dhukkuboota daddarboo qofatoo hin taane kan dhukkubootaan daddabarrees kanneen biroos seensisuun tajaajila eegumsa fayyaa iddootti deebisuun akkaan barbaachisaadha jedhan jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka akeekkachiisetti vaayirasii koronaa fi dhukkubii daddabroon kan akka busaa fayyaa uummata tigraay irratti dhiibbaa hamaa qaba dhukkubsattoota kuma kudhan baatilee sadiif ka gargaaru meeshaalee wal'aansaa hatattamaa barbaachisoo erguusaa WHO'n beeksisee jira jaasareevich akka jedhanitti. dhaabbati isaanii namoota yaadaan yookaan qaamaan miidhaman wal'aanuuf dhukkuboota koleeraa busaa fi hanqina nyaataa ittisuuf waan gargaaru qophaa'eera kunis kutaalee daangaarra jiran ni dabalata meeshaalee kana tigraay keessatti raabsuuf qophii ka jiru ta'uu fi kana gochuufis karaa gargaarsi dhala namaatti dhaqqabu banamuusaa eegaa jirra jedhan walwaraansiituun ka'iin dura sagantaan nyaata addunyaa tigraay keessatti. uummata miliyoona tokkoof gargaarsa nyaataa kennaa ture dubbi himaan jaarmayicha kanaa toomsan piirii akka jedhanitti akka tokkummaan mootummootaa tilmaametti yeroo ammaa namoonni yoo xiqqaate dachaa lakkoofsa kanaa ta'antu gargaarsa eeggataa jira.
We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray.
Hookkarri gaggeeffamaa jiru sagantaalee dhaabbati sagantaa nyaata addunyaa Tigraay keessatti gaggeessu mancaasee jira. Kana malees namoota gargaarsa barbaadan haaraan jiraachuu malan. Gargaarsi barbaachisu maal akka ta'e adda ega baafame booda namoota haaraa gargaarsa eeggataniifis jaarmayaan keenya deebii kennuuf qophiidha jedhaniiru. Jaarmayaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummotaa yookaan ochaan akka jedhetti akkamitti hojiin kun akka gaggeeffamu dhimma loojistikaa fi nageenyaa kan ilaaleen waliigalteen tokkummaa mootummootaa fi itiyoophiyaan tolfatan ammayyuu irratti hojjetamuu qaba inni kun furmaata argannaan gargaarsi tigraay keessa akka garaatti seenuu danda'a jedha gargaarsi dhala namaa seensisuun kun immoo ariitii guutuudhaan itti fufuu akka qabu oshaan hubachiisee jira.
Finfinneetti barumsa koovidii jedhaniitiin dhaaban kan amma itti deebi'uuf furfoo jiran akka bulchiinsi Finfinnee jedhetti barattoota dhibu kan ofirra dhowwuu fi gorsoo geeyyoota akka dansaa caqasuu malan.
Barnoonni idilee dareetti kennamu sababa weerara COVID-19tiin ji'oota saddeet darbaniif addaan citee ture har'a sadarkaa magaalaa Finfinneetti kutaa bulchiinsa magaalattii hunda keessatti barnoonni bara 2013 kan kutaa shanii olii eegalameera. Itti aantuu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee dabalatee hooggantoonni bulchiinsa magaalattii kutaa bulchiinsa nifaas silkii laaftootti argamuudhaan mana barumsaa makaniisaa sadarkaa tokkoffaatti barnoota jalqabsiisaniiru. Saganticha irratti dubbii kan taasisan aadde Adaanech haala amma jiruun vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaaf oomishaaleen barbaachisanis ta'e hubannoon hawaasa bira jiru fooyya'aadhaa jedhan.
ብዙ የተለያዩ የመከላከያ ዘዴዎችን har'a ittisa koovidiif kan ta'an oomishaaleen barbaachisan baay'inaan biyya keenyatti oomishuun eegalameera oomishaalee kana immoo isiniif dhiyeessuu eegalleerra isinis nutis hundi keenya akka biyyaatti koovid 19 akkamittiin ofirraa ittisuu akka dandeenyu hubannoo arganneerra hubannoos argattaniittu kanuma ilaalcha keessa galchuudhaan sirna baruuf barsiisuu addaan citee ture itti fufsiisuu fi ለማስቀጠል ነው።
barnoonni idilee dareetti kennamu akka jalqabamuufis qophiileen taasifamaa turuu isaanii adda addaan ibsaniiru.
መምህራኖቻችሁ የሚነግሯችሁን የሚመክሯችሁን በደንብ በተግባር ላይ ማዋል ከእናንተ ይጠበቃል። መምህራኖች ብቻ አይደሉም፣ የጤና ባለሙያዎችን በየትምህርት ቤቱ ቀጥረናል።
gorsaaf ergaa barsiisonni keessan isiniif dabarsan sirnaan hojiirra oolchuu kan barsiisota keessan qofaa osoo hin taane ogeeyyii fayyaas manneen barnootaatti qacaramaniiru covid-19 ilaalchisuudhaan dhiyeessii ittisaaf oolu qofaa miti kan isaan isiniif dhiyeessan hubannoo fi odeeffannoo waa'ee vaayirasii kanarratti kan isiniif kennanidha akkamiin ofirraa ittisuu akka dandeessanis sirnaan hubannoo isiniif kennu isinis. hubannoo kana hojiirra oolchuun of eeggachuu qabdu fayyaa keessan tiksuu qabdu erga fayyaa taataniin booda kan nuti karoorfanne kan galma gahu kanaaf fayyaa keessaniif xiyyeeffannoo kennaan jira. ittaantuun kantiibaa magaalaa finfinnee adde adaaneech sagantaa barnoota eegalsiisuu kanarratti barattootaaf kan qophaa'e meeshaalee qulqullinaa yuunifoormii barattootaa fi meeshaalee barnootaa kanneen biroo kennaniiru.
ሽፍት ነው አሁን የምንጀምርበት የመማር ማስተማር ሁኔታ። ስለዚህ ወደ ሁለት ሺ ሶስት መቶ የሚሆኑ ተጨማሪ ክፍሎች በከተማችን ውስጥ እንዲገነቡ ተደርጎ haala baruu fi barsiisuu amma kan eegallu dabareedhaanidha. Kanaafis dareen dabalataa kuma lamaaf dhibba sadii magaalaa keenya keessatti akka ijaaraman taasifameera. Yeroo barnoonni keessa deebii kun xumurame dareen dabalataan ijaarame kun tajaajila kennuu jalqabu. dabalataanis galma itti barattoonni nyaata nyaatan 118 ijaarreerra bara darbe bulchiinsi magaalaa finfinnee yuunifoormiif dabtara akkasumas qalamaa fi wantoota barnoota waliin walqabatan isiniif dhiyeessee ture bara kana immoo kophee fi boorsaa isinii daballeerra dhiyeessiin kun guutuu akka ta'uuf lakkoofsi barattootaas akka dabaluuf galma barattoonni nyaatatti nyaatan dabaluun. dhiyeessiin barattootaaf ni barbaachisa jedhame guutuudhaaf yaalleerra. Hoogganaan biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalee Mulaatuu gama isaaniin hawaasni mana barumsaa hundi tatamsa'ina weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf xiyyeeffannoo kennuu qabaa jedhan.
ለተማሪዎች ገቢራዊ ስናደርግ እንግዲህ ጎን ለጎን
yeroo barattoota dareetti seensisanii barsiisuu hojiirra oolchinu biratti immoo barsiisotni ogeessotni barnootaaf to'attootni akkasumas hooggansi mana barnootaa hubannoo ittiin covid-19 irraa ittiin of eeggatuuf baraaramu ilaalchisee ga'umsa guddaa uuma of eeggannoon isaanii ammoo lubbuu namoota biroo baraara saaxilamummaan vaayirasichaaf qabanis ni hir'isa waan ta'eef hojii wal maddiitti hojjetamaa deemudha.
Barattoonni har'a mana barumsaatti argamanis barnoonni jalqabuu isaatiin miiratti dhaga'ame akkanaan ibsaniiru.
ብቸኝነት አለ። ጓደኞችሽን አታገኝም።
Kophumaan jira hiriyoota keenya waliinis wal hin agarru miirri barnoota qo'achuus hagas mara nama nawwatu akka yeroo hiriyoota keenya waliin qo'annootti kophaa kee yeroo taatu nama jibbisiisa kanaafuu barnoonni eegaluu isaatti gammadeera.
በመጀመሩ ደስተኛ ነው።
ጓደኞቼ ናፍቀኝ ነበር። ትምህርትም ይናፍቀኝ ነበር።
hiriyoota koo yaadaan ture barumsa koos akkasuma yaadaan ture hiriyoota koo faana wal arguun fedha garuu barumsi ni jalqabama jedhamee sababoota garaagaraatiin osoo hin jalqabamin turee jira.
የተባለ ሳይጀመር ሲቀር ነው።
Barsiisonni ji'ottaniif mana barumsaa fi barattoota isaaniirraa fagaatanii turanis guyyaa har'aa hawwiin eegaa turuu isaanii akkas jechuudhaan ibsani.
ከተማሪ ጋር ስትይ ያለሽ ነገር Yeroo barattoota kee waliin ooltu wantoonni ati qabdu hundumtuu haaraadha. Yeroo- Beekumsa kee yeroo yeroon gabbifatta wantoota haaraa baratta waan baay'eetu jira. Garuu waa hunda caalaa barattoota keenya arguuf ture hawwiif yaaddoon keenya.
በላይ ዛሬ የገጽ ለገጽ ትምህርት ያው በከተማ አስተዳደሩ እንዲጀመር እ, ተደርጓል።
har'a sagantaa idileetiin barattootni daree seenanii akka baratan taasifamee jira. Kutaa shanaffaati hanga kutaa saddeettaffaatti barattoota jiraniif jechuu kooti. Gumaachi keenyas daran olaanaadha. Hanga danda'ametti qaamoleen qooda fudhattootaa hojii barnootaa keessa jiru waliin ta'uudhaan milkaa'ina barattootaa fi dhabamsiifamuu weerara COVID-19f gahee keenya ni baanna jedhee yaada.
አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ።
Waliigalaan haalli baruuf barsiisuu weerara COVID-19 irraa bilisa karaa ta'een akka gaggeeffamuuf barattoonni barsiisonniif maatiin barattootaa of eeggannoo cimaa taasisuu akka qaban adde Adaanechi hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
biyya afaan oromoo biyya 24 meetira baanii 22 25 31 irraa caqasuu jirtani kamkaanin ammoo waan ammaan tan caqasuu jirtan kana halkan sa'aatii afur irraalleetti raadiyoon ahaduu fm 94 qabxii sadii irratti hirrisanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Awwaannisi gannum gannaan lafa jiituu barbaada Afrikaa irra marhaane dhumuddeetii jalqabee keenyaaf Sumaalee irraan gadi duude naannoo Oromiyaa naannoo Sumaaleetiif naannoo uummata kibbaa ga'uu danda'a jedha ministeerri qonnaa. Tarmaafuyyuu helikoophitarii suunkii yookaan ammoo keemikaala biifu kurfeeffannee qophii jirraa jedha Muktaar Jamaaliin nu erge.
Ibsi faa'oon yookaan dhaabbanni nyaata idila addunyaa tibba kana baase akka akeekutti hoomaan awwaannisaa akka haaraatitti cuucii isaa yaaseetiin of qopheessaatiin jiru Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa daangaalee isaaniititti weerara guddaa deemsisuudhaaf akka ta'u dubbateetiin jira. Ministeerri qonnaa Itoophiyaallee akka ibsetti. Weerarri awwaannisaa kun Itoophiyaatti naannolee sadi naannoo Somaalee, Oromiyaa fi naannoo uummattoota kibbaa irratti walakkeessa ji'a muddeetii kaaseetiniin babal'achuu akka malu beekseetiniin jira. Ministeera qonnaa Itoophiyaatti daayireektarri eegumsa biqiltuu obbo Balaahin Nugusee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti yeroo ammaa kana awwaannisni sadarkaa killee cuuciidhaa fi hanga ka'eetiniin barrisuu danda'eetitti adda addaan Itoophiyaa keessatti mul'ateetiniin jira jedhan.
በሶማሌ ክልል የሚደረገው መከላከል እጅግ አነስተኛ ከመሆኑም በተጨማሪ የሚረጩት ባዮፔስታይድ ነው።
ኢትስኒ ናኖ ሶማሌት ታስፈሙ ባዬ ላፋዳ ኬሚካል ኢሳን ፈየደመኒስ ከን ፔፕቲሳይድ ጀደሙዳ ኢኒ አሞ ሆማ አዋኒሳ ጉርጉደቴትኒን ጀደ አጄሱ ረቲ ላፋዳ ዋን ተኤፍ ሰልጳመቲ ገረ ኬና አስጎዳነን አመስ ዳንጋ ሶማሌ ፊ ኬንያ ኢራ ገመ ተልተሌቲ ፊ ቦረናቲ ሆማን አዋኒሳ ገላትኒን waan jiruuf isa ittisuuf wiirtuu tokko arbaa minci irratti hundeessinee biiffaa xiyyaaraa taasisuudhaaf qophii irra jirra jedhan. Hoomaa awwaannisaa as deemaatiin hin jiru kana dursanii qolachuudhaaf kan kanaan duraa caala ga'umsaa fi qophiitu jira kan jedhan obbo Balaayina Nugusee ammatti ittisa kanaaf yoo xiqqaate xiyyaaronni kudha sadi kan keemikaala qilleensarra biifuu danda'an qophaa'aniitiniin arbaa mincirraa wiirtuu tokko. dursineetiniin hojjetaatiniin jirra jedhan garuu haalli qilleensaa yeroo ammaa kana rooba gammoojjiitti roobuun walqabateetiniin hoomaan awwaannisaa caalmattiyyuu cuucii isaa yaafachuudhaaf kan mijatuufi kan jedhan obbo Balaayina duulli taasifamu kan sadarkaa hundarratti xiyyeeffate ta'uudha qabaalleen dubbatan.
የዝናቡ ሁኔታ አሁን እንዳልኩ የጠረፋማው የሶማሊያ ክልል ያለው ሀገራችን ክፍል haala roobaatiin naannoo gammoojjii sumaalee waan roobaatiniin jiruuf awwaannisni achitti Cuucii yaasee gamana dhufu naannoo kibbaa hanga koonsoo arbaa mincii fi jinkaa weeraruu danda'a. Gama ogaadaniinis Oromiyaa naannoo Booranaa weeraruu danda'a. Weerarri kun yoo babal'ataatiniin dhufe gama giddugala naannoo Oromiyaa akkasumas godina Baalee fa'a dhaqqabuus danda'a. Akkasumas hin taane garuu dursineetiniin hojjetaa jirra jedhan. Hawaasni bakka hoomaan awwaannisaa bulee fi qubate. adda baaseetiniin ogeessotatti himuudhaa fi gama isaatiin illee tumsa barbaachisu taasisuu irratti hirmaachuu qaba kan jedhan ministeera qonnaatti daayireektarri kunuunsa biqiltuu obbo Balaayinah Nugusee kuni duula sadarkaa mootummaa qofatti milkaa'uu danda'u mitis jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Tarra sanumta boriitii waldachaa na nagee jenne nagee hansoora laheeti sagantaa afaan amaaraatti itti aana.